Tubashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko basketball fiba mu mpfunyapfunyo mu ndwi iheze ryarahagaritse vy'imfatakibanza urunani ruhurikiyemwo amaekipe ya basketball mu burundi febabu urwo runani rwagirizwa kubuza umurwi wa dinamo kubahiriza amategeko agenga ihiganwa rya bal birababaje ahubwo dusenge ntibaducire inkoni ndende ibintu birababaje birababaje rwose birababaje ntitubwira nuko twoshikiriza umubaro dufise tugiye kwibagira basketball mu burundi aba ni bamwe mu bakunzi ba basketball mu burundi muri irya nino ku isi irani yagabishije israel ko igahirahira ikihora ku bitero yayigavye ko izokwibonera twabiteguye naho muri sudani umwaka urarumanye intambara itanguye ido n'ido ni mu kanya isasi reka amakuru yacu tuyahere ku yagezweho ijya nino ku isi duhereye hakurya muri repubulika demokarasi ya kongo aho abantu bagera kuri cumi na babiri bahitanywe n'ibisigarira vy'umusozi wasenyuwe n'imvura nyinshi umusozi wasenyutse ni uwo muri komune yitwa dibaya lubwe iri mu ntara ya kwilu yo mu manuko bushira uburengero bwa kongo abategetsi b'ico gihugu batanze ano makuru bavuze ko bakirondera abarenga mirongo itanu bari mu ruzi rwitwa kasayi igihe uwo musozi wabahenukirako ku mutaga wo kuwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye abari muri urwo ruzi barimwo abariko baramesura n'abari mu bwato felicien kiwayi atwara ivy'imfatakibanza intara ya kwilu yavuze ko bariko bakora iyo bwabaye kugira ngo ahari abo barenga mirongo itanu hamenyekane yatangaje ko amahirwe y'uko baba bagihemuka ari make cane ku rundi ruhande amashirahamwe yigenga akavuga ko abarenga mirongo itandatu ari bo bataramenyekana irengero ryabo aba bemeza ko uwo musozi hari n'abandi bari mw'isoko wahitanye ntibatomoye ariko niba ibiharuro batanze bivanze ivy'abahitanywe n'ibisigarira vy'uwo musozi bari mu ruzi nabo bavuga ko bari mw'isoko inyubako mbi n'amabarabara mabi muri repubulika ya demokarasi ya kongo birakunze gushira mu bibazo abanyagihugu b'ico gihugu cane cane igihe haba haguye imvura nyinshi tuvaho muri kongo duce tugenda muri sudani aho amerika igiye gutanga imfashanyo igera ku miliyoni ijana z'amadolari itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ritangaza no makuru rivuga ko ryabonye itangazo ry'ikigo ca Amerika kijejwe iterambere USAID muri iryo tangazo Reuters yabonye ritaraja ku mugaragaro Samantha Power atwara USAID avuga ko imfashanyo nshasha ya Amerika igamije gufasha mu vy'imfungurwa kuronsa abanyagihugu imiti n'ibindi bikoresho vya nkenerwa Samantha Power agasaba n'ibindi bihugu kugarukira kuri Sudani yemeza ko iri mu kaga USAID isaba kandi impande z'abasirikare barwanira ubutegetsi muri ico gihugu ca Sudani Sudani korohereza abagira neza bashira imfashanyo abanyagihugu ba Sudani bagatanga gahengwe kugira ngo abanyagihugu ba Sudani batezurirwe kandi ntibicwe na kigoyi uno musi kuwa mbere mwomenya ko umwaka urumanye neza Sudani yinjiye mu ntambara impande zirwana zagirizanya ivyaha vy'intambara n'uruhara mwicwa ry'abanyagihugu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bamaze kurwa muri iyo ntambara Irani igabisha Israel na Amerika ko vyohirahira bikihura ku bitero bitari bwakabeho yagavye ku butaka bwa Israel ku munsi wa gatandatu ingaruka zizomurengera. Igisirikare ca Israel kivuga ko Irani yayiteye ikoresheje indege z'intambara zitagira abandereva arizo drone ijana na mirongo irindwi ibisasu vya misile zo mu bwoko bwa balistike ijana na mirongo ibiri n'ibisasu birungikwa biciye mu mazi mirongo itatu. Irani ivuga ko ari nkamwe Israel itokwihora atabindi ibindi bitero itegekanya kugaba lieutenant colonel peter lerner avugira igisirikare ca israel yasiguye ko batemera ivyavuzwe na irani agira ati ntitwemera ivyo bavuze muri iki gitondo honyene abagwanyi ba hezbola barashe muri israel bari muri libani ibitero vyo kuwa gatandatu nivyo vya mbere bibaye ku mugaragaro hagati ya irani na israel ibihugu bimaze igihe bidacana uwaka israel yemeza ko ku bufatanye bw'inshuti zayo zirimwo amerika yashoboye kubibizamwo ibice mirongo icenda n'icenda ku ijana vy'ivyo bitero lieutenant colonel peter lerner yasiguye ko ata vyinshi bitero vya irani vyononye mu gihe umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu yahamagaje inama yihuta y'abagize leta kugira ngo bige ingene bokwihora irani amerika yatangaje ko ataruhara izogira mu bikorwa vyose israel yokora yihora gusa amerika yemeye ko yafashije israel kurizamwo bimwe mu bitero vya irani irani ikavuga ko yateye israel kugira ngo yihore ku gitero yemeza ko israel yagavye mu ntango z'uku kwezi kwa kane ku buserukizi bwayo muri siriya kigahitana abageneral bayo babiri israel ntiyigeze ihakana canke ngo yemeze ano makuru ijwi rya amerika amakuru yacu tuyabandanirize aha muri leta zunze ubumwe za amerika imenyeshamakuru vyigenga cumi na bibiri vyasavye president joe biden azoserukira abademokrate mu matora yimirije na donald trump azoserukira abarepublikane kwemera guhurira mu biganiro impaka vyo mu bimenyeshamakuru imenyeshamakuru imwo abc CBS, CNN, Fox, PBS, NBC, NPR na AP mwikete vyandikiye Biden na Trump vyavuze ko ibiganiro mpaka bine bibanziriza amatora ari umugenzo w'agaciro uranga Amerika kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu naho ivyo bimenyesha amakuru ata butumire bw'ibiganiro birarungikira Joe Biden na Donald Trump vyavuze ko hageze ko abo banyepolitiki batomora nimba bazokwitabira ibiganiro bitatu vy'abazokwitoza mu kibanza ca president na kimwe cama kigenewe abazokwitoza mwanya wa vice president wa amerika donald trump yahoze ari president wa amerika abicishije ku bajejwe ukwiyamamaza kwiwe mu ndwi iheze yavuze ko yipfuza kuja mu kiganiro mpaka kibanziriza amatora atitaye ku mwanya coberako naho cobera ku bw'abajejwe imyiyamamazo ya trump umwanya mwiza wo gukora ivyo biganiro n'ubu abajejwe vy'imyiyamamazo ya president joe biden banse kugira ico bavuga ku ikete ry'imenyeshamakuru bisaba ibiganiro mpaka hagati y'abazokwitoza amatora y'uno mwaka mu kwezi kwa gatatu joe biden yishuye ariko abamenyeshamakuru bamubajije niba azokwemera guharira mu kiganiro mpaka na donald trump ko bizovana n'ingene ariko aritwara itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap rivuga ko mu kiganiro mpaka ca mbere cabaye hagati ya biden na trump biden yababajwe na trump yamwatse ijambo avuga ati urashobora kukazibira ijwi rya amerika hano makuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu burundi iduga ry'ikiyaga tanganyika rifatanye n'imyuzure y'imvura yaguye mu ndwiheze riteye impungenge abanyagihugu batandukanye mu ndwiheze abantu batatu nibo leta y'uburundi yatangaje ko bahitanywe n'imyuzure abandi batanu baraburirwa irengero inzu zirenga amajana atatu zirabomoka mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura hamwe no mu gatumba leta y'uburundi yatanze indwi zibiri kugira ngo ababa mu bibanza bibangamirwa n'imyuzure mu gatumba bimuke ibindi kuri no nkuru na pierre claver niyo nkuru ni ngingo ifashwe inyuma y'iminsi ibiri habaye imyuzurira y'amazi yomoye imiryango irenga amajana abiri mu gatumba mu ntara ya bujumbura rurare kuri uyu wa kane aho mu gatumba ku rubibe uburundi buhana na kongo amarira yari yose uruzi rusizi rw'isuka mu kiyaga ca tanganyika rwaruzuye kubera imvura yaguye muri kongo hamwe no mu rwanda bigahurirana n'amazi yavuye mu nzuzi nka muhana ntangwa zica mu gisagara ca bujumbura amazi ya rusizi yisutse mu mazu cane cane aho bita mu kigaramango ku mushasha kuri poto ya mirongo ibiri n'indwi n'ahandi amazu menshi yarabomotse abantu babiri basi ubuzima abandi batanu baraburirwa irengero harimwo abana nk'uko abajejwe intwaro n'abanyagihugu aho mu gatumba babivuga muri kino gihe abenshi begeranirijwe ahitwa kuri poto ya mirongo ibiri n'indwi abajejwe intwaro bavuga ko amazu arenga amajana atatu ariyo amaze guharurwa ko yabomotse mu gatumba no mu gisagara ca bujumbura muri karitsiye ya kibenga aho hose abasigaye mu kangaratete bafise ubwoba kw'indwara zituruka ku isuku rike zishobora kubafata bagatakambira ishirahamwe croix rouge kubaronsa amazi meza yo kunywa no kububakira amazu za tubona ikipfundura kica kiradutera rwose kiratwubikiranya yabaye imana yo kugira turokoke dusohoke tuve muri ayo mazu abana bamwe baratwawe hari uwo basamye ari mu ntebe hari n'uwarayatembye rwose twamumuze n'umubyimba ubu turaha turi mu kajendegete ntitugira ayo dukira nayo tumira ntitugira ishenge na rugero abafise iyo baja bariko barimuka nayo twe twabuze iyo tuja niyo tuva aha twituniye ngaha nyene uku nyene atako turi bubigenze ikindi cihutirwa ca kabiri nuko boraba bagafasha abantu nyene babuze ivyabo atabo bafise begamiye burumatari w'intara ya bujumbura rurare desire nsengiyumva yagendeye abahuye n'izo ngorane mu gatumba amenyesha ko abantu bose baba ahantu hateye amakenga bagiye kwimugwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri uwo mutegetsi yatangaje ko abazokubakirwa ahandi amazu arabari bahafise amazu yabo bwite mu ijoro rishira uwa gatatu kandi mu misozi hanamiye igisagara ca bujumbura imvura nyinshi yahaguye yatumye inzuzi nka kanyosha muha na ntahangwa zica hagati mu gisagara ca bujumbura zuzura yamara kanyosha nibwo gwataye inzira maze amazi yirara mu mazu cane cane ayegereye ikiyaga ca tanganyika muri karitsiye ya kibenga mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura kuva mu mutwenzi wo kuri uyu wa gatatu abantu batari bake baganiriye n'ijwi ry'amerika kuri uyu wa kane ntibagira aho bakika umusaya nuko bobanza bakatuzibira urwo ruzi amazi agapunguka kubera ko amazi aguma ashika mu mpangu umva ni ibintu birebire kandi bibabaje twasaba leta ko yoraba ingene yodushigikira abantu bato bato turi hano ntitugira ico twifuka ntitugira ico twambara ntitugira n'ico dutekamo ntitugira n'ico dufungura aha byose byaraye bigiye uko nyene kubera ngo hariho n'umwana twabuze w'uruyoya yatwawe n'ubu ntituramenya ikiziga ciwe irengero ryiwe si ukuvuga ngo ni wenyene hariho n'abandi abahepfo batwawe nyene abana batazi iyo barengeye kubera mu bintu byose byari ngaha mu bantu bose twaba ngaha nta muntu yigeze asohora n'ikintu na kimwe umuyobozi w'igisagara ca bujumbura jimi yatungimana yagendeye abo banyagihugu mu kibenga yafashe ingingo k'uruzi kanyosha rugiye kwagugwa kugira ngo amazi ntasubire kwiha inkumbi ni rya mbere iyo ngingo ifatwa na nicyo gituma tuje dusaba abenegihugu uno munsi kuva aya masaha umwe wese ubishoboye agerageze ave ngaha akinjure kugira ngo abahinga bo muri oguha na croix rouge bagerageze gukora ibyo bagejwe igice cya gatumba ndetse n'amakarotiye yegereye ikiyaga cya tanganyika ntasiba kurengerwa n'amazi y'icyo kiyaga ndetse hari n'amazu yahebwe kubera bene yo badashobora kuyabamwo umuhinga mu byerekeye ibidukikije akaba n'umwigisha muri za kaminuza bernard sindayihebura ahamagarira leta kubaka icyo yita urubumbiro rutegera amazi ya tanganyika na rusizi hasigaye amasantimetero cumi n'atandatu kugira ngo iyi poro ya bujumbura ije mu mazi hose kugira idigi ni ukuvuga mu kirundi novuga ko ari ububumbiro kihutirwa cyane ni uko aho hantu hegereye mu burengero bogerageza bakahubaka bakahaduza cyane kandi ni ukuri birihuta nasaba rero yuko cyane cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye bagira neza e, bariho e, mu yandi maproje y'unga Senegal nzi ayo maproje barafise ikintu bita for diligence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza e, bitandukanye raporo y'ikigo cy'igihugu cyo gukinga impanuka ziterwa n'ibiza yerekana ko imyuzurire ituruka ku kiyaga ca Tanganyika n'uruzi rusizi imaze guhitana abantu benshi abarenga ibihumbi ijana bakaba barataye izabo mu myaka itanu iheze Pierre Claver niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakoze tukivuga ku vyino nkuru Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umunyagihugu aba mu kibenga i Bujumbura aha mu kibenga ibintu byifashe nabi cyane ku cyerekeye amazi ku cyerekeye tanganyika ibintu byifashe nabi cyane kuko rufise umuvuduko udasanzwe urabye umurindi ruriko ni umurindi uteye ubwoba cyane nko mu gice gihera umunsi y'ingoro ya smbd rwarononye ibintu byinshi cyane abantu barahunze bajyanye mu ijoro baza bumva amazi yinjiye mu mazu urumva rero ntiborohewe na gatoya ugarutse ukaza nk'aho urakabari ko kwa kisitavu ugacu uza munsi y'ahantu hahora ikibira cy'imisuna uruzi rwaraduze naho nyine rwaraduze cyane hari amazu yamaze kurengerwa ukaza mu mazu yari yubatswe na gorobu abantu bakagenda bagura nayo nyine harimo yamaze kurengerwa abantu baramaze kuyahunga barimutse aho uruzi ni ukubara ko rwaba rwaraduze nko gushika ku metero ijana na mirongo itanu rwazirenze rwazirenze ubu nko mu majana abiri ugakikama ugiye nko munsi y'isoko ya kinindo nyine rwaradutse cyane nk'imetero hoho zuba zirenga n'amajana abiri gatoya abantu bafise ubwoba n'aba amazi atarashikira urumva bafise ubwoba cane abo baturage bo mu kibenga ubu tuvugana bavanywe mu mazu barihe barafashwa gute hari abagira neza babagoboka uno munsi nk'isaha zitatu z'igitondo nabonye umurongo w'imodoka z'abagira neza bagenda kuraba aho basembereye amahera haruguru hari abagiye gupanga hari abatararonka iyo bapanga bibaza rero ko abo bari baje kuraba ingene bofasha abantu bofasha abantu kuko hari abavuyeyo bagumye batabaza ko leta bagarukira ko kandi urumva leta niyo iza ubwa mbere n'ibyo by'amashyirahamwe biza mu nyuma mugabo leta niyo ifata iya mbere kugira igoboka abanyagihugu bayo mugabo ni uko tubibona leta ntisinziriye na gatoya nayo nyine iriko irita ku giti no ku mabuye kugira ngo abo bantu ba- bagarukirwe ko ibyo turabibona ntawo bideha leta ntisinziriye none uretse ayo mazu yagezemo n'amazi yakangirika hari bihingwa hari imirima byegereye tanganyika nabyo byasenywe n'iyo myuzure oya ah, iki gice ca zone kinindo ariyo ntuze kibenga kinindo nta bintu vy'ibihingwa vyari bihari cane kuko abantu bari barubatse cane coco barasatira tanganika cane nk'uko umushinga ndaharaho mbonerana bivuga bari bararusatiriye cane nta bintu vy'ibihingwa vyari bikihari none se abo bahasatiriye bari hafite amazu bahafite ibibanza ubu none bwo tanganyika yabifashe bazabyisubiza bate Ah, kuvyisubiza biragoye kuko ura- urumva ko tanganika ni tanganika no yita umugabo yiganza kuko icyahishyize ntawukurayo biragoye ibyo ku- ibyo kubisubiza biragoye yego ni umugabo atavuguruzwa none se niba uvuga yuko uwo mugabo muturanye ari umugabo utavuguruzwa muzakomeza kuhatura muhangane bizagenda gute aya nta muntu n'umwe yobesha ngo bazava bahangana ushikiwe wese ara- ara- arataramuka akagenda ariko se nta cyakorwa kugira ngo bubake ingomero namwe baturage mushyire akanyu muzane amabuye murebe ukuntu uwo mugabo mwamutsimbura mukamubuza kujya abinjirira igihe ashakiye ivyo bintu rero ah, nk'umuntu yagiye akurikirana ivy'amazi ivyo ntibibaho ntibishoboka hariho abantu bagerageje kurunda imicanga baragira gute mugabo ruja ahubwo ruca ruronka inguvu rushikiriye ya micanga rugaca ruronka n'inguvu ahubwo zo gukubica- zo gukubita cane kugira ruduge ubundi uruzi uruhaye amabuye ukaronka umucanga uba uruhaye inguvu no mu giswahili barawuciye ngo nguvu za maji ni mawe tarukurubisa nta kintu na kimwe wokora wokora ngo kibuze uruzi kuduga gatoya ngarutse washaka nko kuri poro impande ya poro leta yariko iragerageza ikarunda amabuye ikagira gute mugabo vyose ruraduga rugacamo rukirenganira ubu rero mwiteguye kuhimuka mukareka tanganyika ikabibarushije ingufu mukareba ahandi mujya kuba mutageramiwe n'urwo ruzi neza cane ni ukubisa kuko nta nakuba rero ko ari umugabo atavuguruzwa Eh, salvatore inshuti utuye mu kibenga ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika ndabashimiye namwe mumenyesha amakuru nshimiye imana venise ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru twabateguriye yo mu karere k'ibiyaga binini turabandaniriza n'ubundi mu burundi aho bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara c'ubutunzi bujumbura bavuga ko ataco biteze ku ishirahamwe riherutse gushingwa na leta y'ico gihugu kugira ngo ritorere umuti ubukene bw'igitoro kibandanya kuvugwa mu ntara zitandukanye z'uburundi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yamara arahumuriza ko hari icizere ko iryo shirahamwe rish- rizoshika kwihangiro ibindi kuri no nkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi murabisomerwa na Thierry ndayishimiye ari i kigali mu rwanda inyuma y'ukwezi n'iminsi mikeyi hashinzwe iryo shirahamwe rigiye gutunganya gushasha urudandazwa rw'igitoro mu burundi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bavuga ko uwo mugwi ata kinini bawiteze ko bavuga ko leta hari ikintu nyamukuru yategerezwa kubanza gukora tubumvirize muri ano majwi yegeranijwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bahinga ingorane zitanguye kuba bahagume barondera imiti ariko eh, nta muturama turabona kuko iyo igitoro kibonetse abantu baragira umunsi mukuru iyingi imwe iyingi ikurikira bigasubira kugenda kwa kundi hagiye tubona amashirahamwe menshi leta ishinga nka regidezo mu minsi iheze yarazanye igitoro ariko ntivyama nta mwanya muremure vyamaze umuti utiza kuboneka ni uko twoba dufise amafaranga y'agaciro kugira ngo dushobore kuza turazana ico gitoro iyo kiri na bamwe mu bahinga mu by'ubutunzi babona ko iryo shirahamwe ritazohava rishika ku ihangiro rya leta yarishinze bakavuga ko atana rimwe leta iba umudandaza mwiza Diomede Ninteretse ni umwe muri abo bahinga abona kwikata ari igihe co gushira amafaranga mu rudandazwa rw'igitoro rwari rusanzwe rufise abarukora leta ishinze ishyirahamwe rizana iyo karibira ayo mazutu iyo esanse biboneka yuko iba igiye gukora akazi kahora gakora abapive kuko leta igejwe kuraba cyane cyane iby'amatagisi ingene urwo rudandazwa rugenda ni nk'uko uvuga uti kumbure kw'inzoga zikenye reka leta y'uburundi icidandaza inzoga leta rero ntidandaza igira ibyo bita controle de karite igafasha ko badandaza ibikorwa byabo bigenda neza uwo muhinga mu by'ubutunzi avuga kandi ko leta izohombera muri urwo rudandazwa rw'igitoro amakore n'amatagisi hamwe n'ubujije abigenga kubandanya urwo rudandazwa n'interetse agafatira ku yandi mashirahamwe leta yari yarashinze mu myaka iheze ariko ubu yahombye yongera arazimangana Diomede n'interetse akabona ko leta yari ikwiye kwijukira ayandi masoko ntanganguvu nk'ibindi bihugu bisa n'ibiriko biraheba igitoro ikindi leta yari gukora yari gushira ayo mafaranga kumbure mu bindi nk'ibi vyita energy orien by'izuba canke by'umuyaga n'ibindi bituma kumbure iyo karibiri bayirateba abarundi bijukira ibundi buryo na cyane cyane ko ubu abantu benshi bariko barava muri vy'amazutu n'amaessence bakaja mu bituma bidukikije bigenda bifise akanovera kandi bigenda bifasha umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza abafise amakenga kw'iryo shirahamwe riherutse gushingwa kugira ngo ritunganye urudandozo rw'igitoro ataco rizoshikako rozine Girene Gatoni yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego giherutse kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi iri mu buseruko bw'igihugu ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa gatatu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane iryo shirahamwe naryo nyene rizoza riremurura uwo mutwaro wahora ugaragara iyo hageze kurangura igitoro kubera ubukene bw'amafaranga mvamakungu kuko mwagiye muravyumva kandi vyagiye biribonekeza yuko amwe mu mashirahamwe amwe amwe yahabwa amafaranga mvamakungu kugira ngo arangure ico gitaro ubwo buryo kenshi na kenshi bwose ntibwakora ico gikorwa uwo muvugizi w'umukuru w'igihugu c'uburundi aranahumuriza abigenga bahora baja kurangura bakadandaza igitoro ko iryo shirahamwe ritaje kubabuza kubandanya ico gikorwa ishirahamwe sopebu ryashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa mirongo ibiri na kane ukwezi kwa kabiri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane iryo tegeko ritegekaniriza iryo shirahamwe imiliyaridi ijana na mirongo ibiri z'amafaranga y'amarundi rikaba rigizwe n'abantu indwi batandatu bo muri leta n'umwe yigenga wo mu bari basanzwe binjiza igitoro mu gihugu si mbere leta ya gitega ivuga ko ifashe urudandazwa rw'igitoro mu ntoke ariko ubukene bwaco bukaguma bwibonekeza mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umukuru w'igihugu akaba yari yamenyesheje ko igitoro acifatiye mu ntoke ariko n'ubu ikibonetse kikaba kimara indwi zibiri gusa evariste ndayishimiye akaba yahavuye yiyemerera mu kiganiro yaremesheje ku bamenyesha amakuru mu mpera z'umwaka uheze ko ata amafaranga mvamakungu leta ifise yo kwinjiza igitoro gikwiye mu gihugu
ijwi ry'amerika umwanya n'uw'imikino na siporo turahera mu burundi abakunzi b'umupira w'amaboko basketball bababajwe n'ingingo ihagarika vy'imfatakibanza urunani ruhurikiyemwo amakipe ya basketball mw'ishirahamwe mpuzamakungu y'uno mukino fiba urunani febabu rwagirizwa kubuza ikipe ya dinamo yo mu burundi kubahiriza amategeko agenga ihiganwa rya bal inkuru ya desire hatungimana i kigali mu rwanda umunyamabanga mukuru wa fiba andreas dagirikis ku igenekezo rya cumi na kabiri za kuno kwezi niho yandikira jean paul mane na kiza amumenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu burundi febabu arongoye rihagaritswe vy'imfatakibanza fiba yibukije mane na kiza ko kugenekezo rya cenda ukwezi kwa gatatu ko yabandikiye abasaba ko umugwi wa dinamo wari waserukiye uburundi mu nkino za bar wokina utambaye visit rwanda ku myambaro yabo ikete ryasaba kandi umugwi wa dinamo kudakina mu gihe ivyo febabu yasavye bitokwemerwa ni nako vyagenze gushika umugwi wa dinamo ukuwe muri ayo mahiganwa fiba yagiriza febabu guca kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shirahamwe ikanacafuza ishusho rya basketball muri rusange febabu isabwa kwisigura imbere y'itariki mirongo ibiri na zitatu za kuno kwezi kuri ivyo vyose yagirizwa abakunzi ba basketball mu burundi agashavu ni kenshi basaba manirakiza jean paul gutanga imihoho canke atabikoze agasezeregwa mu mabanga yiwe yo kurongora febabu ngo kuko niwe ntandaro ya vyose abakuru b'imigwi bashiramwo uburyo ariko abarongoye inkino urabona ko babijamwo kugira baronke amaronko ntaco bakoze urumva birababaje kandi vyaragaragara ahubwo dusenge ntibaducire inkoni ndende rero bitubera isomo kugira abo tuzozeza amabanga mu mafederasiyo mu mashiramwe y'inkino bo ari abantu bo babishoboye ibi bintu birababaje birababaje rwose birababaje ntitubwira n'ukuntu twoshikiza umubaro dufise tugiye kwibagira basketball mu burundi tuyibagijwe n'abatigeze bayikina canke abatigeze bayikunda imana nitugarukire ariko tukizera yuko abarongoye iki gihugu ico kibazo bogiharugurukira na cane cane bakagerageza bakaraba ko iyo umuntu atwara federasiyo ya basketball yokombozwa nabo basanzwe bakorana maze bagashira imbere inyungu z'umukinnyi wa basketball eka n'inyungu z'igihugu kuva dinamo isezereye mu mahiganwa ya bal inkurikizi kuri basketball ni nyinshi cyane kubera abakinnyi batinya kumara igihe kinini badakina kubera ibihano bishobora gufatirwa uburundi harimwo kumara imyaka itanu atamugwi witabiriye amahiganwa mpuzamakungu benshi muri bo bariko baja mu bindi bihugu abakinyi batatu ba dinamo baramaze kuyivamwo berekeza mu higanwa ry'u rwanda abo ni otobo israel yagiye mu mugwi wa apr nijimbere giber yasinyiye umugwi wa kepler beron nkanira yagiye mu mugwi orion na david deng yagiye mu mugwi wa shosport muri congo kuri abo bakinyi hiyongera ku mumenyereza wabo olivier ndayiragije amenyereza muri kino gihe titans aho mu rwanda nyene uwundi mugwi watakaje abakinyi benshi bagiye muri congo ni urunani abo ni Landry Ndikumana, Eric Zigenza w'Urunani, Clark Dushime, Michel Bwanga, Mamadou Diume na Ereng bagiye gukina mu mugwi wa Amibeka. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'uno mwaka ririko risa nirigera ku musozo. Ku ndwi ya mirongo ibiri n'indwi Vitaro yatsinze Messager Ngozi igisindo kimwe ku busa. Cyabonetse mu gice cya kabiri c'urukino cinjijwe na Arfan Bigirimana kuri penalty. Benjamin Kaze icegera c'umumenyereza wa Vitaro arashimira Imana kubona batahukanye amanota atatu mu rukino rutaboroheye na gato.
maci yari igoye bagize amahirwe gusa turaronka iyo penaliti mugabo maci yari ikomeye urabona ko nta amakaziyo twagiye turaronka ntitwagiye turakonkeretiza mu minota ya mbere mugabo deze mita urabona ko hariho maci yari igoye tuta turagira izo mana mu gihe hasigaye inkino zitatu ngo ihiganwa rirangire vitaro isumbya flambo di centre ya kabiri amanota umunani mu rukino rwo ku ndwi ya mirongo ine n'umunani vitaro ikeneye inota rimwe gusa kugira itware igikombe canke itari ronse flambo igatsindwa naho nyene izo bitwaye igikombe ciganwa ry'uno mwaka Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika Desire Hatungimana urakoze cukorerwa mu ngata na Jean Claude Munyandinda nawe atubwira agezweho mu gisata ca sport mu Rwanda mu mupira w'amaguru urugamba rwo guhatanira igikombe cy'amahoro rugeze muri kimwe cya kabiri kirangiza ejo kuwa kabiri kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo ikipe ya Police FC izahura na Gasogi United mu mukino ubanza Police FC iri ku gitutu gikomeye kuko ihagaze nabi muri shampiyona aho iri ku mwanya wa gatanu irushwa n'ikipe ya mbere APR FC amanota makumyabiri abakunzi ba ruhago mu Rwanda bafite amatsiko yo kureba niba Gasogi United iherutse gusezera muri shampiyona ikagaruka kwiruka hadashize n'icyumweru ishobora gusezerera polisi fc nk'uko yakuyemo apr fc muri kimwe cya kane kirangiza ejo bundi kuwa gatatu rayon sport izakina na bugesera fc ku stade yitiriwe pere nyamirambo rayon sport nta handi giteze amakiriro usibye ku gikombe cy'amahoro kuko muri shampiyona yamaze gukurayo amaso bugesera fc yo iri hagati y'urupfu n'umupfumu kuko iri ku mwanya wa cumi na gatanu ari nawe ubanziriza uwa nyuma muri shampiyona ikaba ifite ibyago byinshi byo kumanuka ijya mu cyiciro cya kabiri imikino yo kwishyura muri iyi ntera kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatana igikombe cy'amahoro iteganyijwe kuwa kabiri cyumweru gitaha aha tunyarukiye mu mukino wa netiboro ikigo cy'urwego rw'igororero mu rwanda kigiye gutangiza ikipe umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'umukino wa netiboro mu rwanda jean pierre habimana avuga ko iki gikorwa kiri muri gahunda yo gushishikariza ibigo bitandukanye kwitabira uyu mukino utarashinga imizi mu rwanda navuga yuko hari ikipe ya apr ikipe ya apr yo uh, yamaze no gutangira irakina mu minsi ishize niyo yegukanye igikombe cy'amahoro nkaba navuga rero yuko turimo tuganira na ikigo cya rwanda reveni kugira ngo kibe cyashyiraho ikipe yabo ndetse ndetse n'urwego rwa polisi narwo rukaba rwashyiraho ikipe ariko by'umwihariko urwego rw'amagereza narwo nibyo navuga ko turi mu biganiro byiza bishobora kuzatanga ikipe ishobora kuzabaza yiyongera kuri ayo makipe asanzwe jean pierre habimana aradusobanurira mu ncamake ko netiboro ikinwa navuga yuko ari umukino ukinwa n'abantu barindwi mu kibuga ariko hakaba hashobora kwiyongeraho abandi batanu b'abasimbura bagenda basimburana nabo ngabo mu kibuga akaba ari umukino ufite abantu babiri bashobora gutsinda nibo bonyine bashobora gutsinda ntabwo ari umukino uwo ari we wese ushobora kumanuka nk'uko dusanzwe tubimenyereye mu mukino wa football umudefanse ashobora kuza agatsinda cyangwa se ukinamo hagati oya siko biri muri netiboro muri netiboro bifite abagomba gutsinda kandi niba baguhereje umupira akaguru ubanje hasi usibye kandi utereka hasi ntabwo ushobora kugashingura utaratanga uwo mupira ni ukuvuga ngo rero ni umukino uryoshye ku bamaze kuwumenyera ariko nanone ushobora kuba urujijo ku batarawumenyera ariko iyo wamaze kuwinjiramo ukawukurikirana inshuro ebyiri eshatu usanga ari umukino uryoshye mu marushanwa ateganyijwe mu minsi ya vuba mu mukino wa netiboro harimo irushanwa ryo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi rizabera mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru jean claude munyandinda ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika nino ngaha duce tuba turabangiriye igice ca mbere c'amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo amakuru mwariko muratega abiri mwayateguriwe mwongera muyashikirizwa na diane ninazwe ndabikibanwe ndabifuriza kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu